Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jumaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19,2225 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin haayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam oolthan kamisa waxabajji 8 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo waxabajji tokko bara 2009 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Babarootooleen sooraalee keettotuu ardhaa sanitti hima siyaasaan Ameerikaa lakkuun bulee ka'uun oowwaa deemuu jira. Gamkaadhaan immoo Biriitenilleen filannootti jirti waan qabnu keessaa tokko.
Ka pireezidaant Tiraampin taayitaarraa haari'ataman hoogganaan FBI duraanii Jeems Koome pireezidaantichi akka lolee isaanii taa'aniif qorannaa dhimma raashaa dhiisan kan irraa eegan ta'u koree basaasaa kan seneetii Yuunaayitid Isteetsi duratti dhugaa ba'anii jiru. Gabaasaa keenya oduu keessaati kun yeroo Biriteen har'a filannoo biyyoolessaa geggeessaa jiru kanatti uummata sagalee kennuuf dhimmoonni akka shororkeessummaaf Awurooppaa keessaa ba'iinsa Biriteen iddoo olaanaa qabatanii jiran. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Ka torbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophii fayyaas ni qabna maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna balleessa oduutiif gara soorattaa deebinu.
na hajajame na qarqaar jedheetiin waan miilota isaatii fi raashiyaan himatan kanallee akka irraa dhiisan na gaafatee jedheetiin waan pireezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp isaan jedhe koree seneetii ameerikaatti jeems koome daayirektarii fbi biiroo qorannoo mootummaa federaalaa ameerikaa ka jidabri keessa pireezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp hojiirra guuse koomeen waan tiraamp kophaatti bilbila irratti fi walitti dhufanii jennaan jedheen kana uummata ameerikaatii fi seneetii ameerikaatti ardha diidesseetiin dubbate dhossaa jirtullee gadi yaase namo.
Tiraamp hoogganaa dhaabbata qorannaa biyyoolessaa olaanaa kan FBI Jeems Koomee taayitaarraa ari'uun isaanii baatii dabre keessa ture. Waa'ee Raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan bara dabree keessaa harka galfattee jirti jedhame utuu dhaabbatichi qorataa jiru ka taayitaarraa ari'ataman Koomeen eega sana as waa'ee haasawaa siyaasagal pireezidaant Tiraamp waliin geggeessanii turanii fi dubbatanii turanii ifatti dhugaa ba'uun isaanii kun kan jalqabaa ta'uu isaati. Sagal keessaa ja'a telefoonaan sadii fuulaaf fuulatti pireezidaant Tiraamp waliin dubbachuu isaaniiti kan koomeen dubbatan. Pireezidaant Tiraamp eega taayitaarraa isaan ari'anii booda waa'ee ari'atama isaanii kan pireezidaantichii fi gargaartonni isaanii dubbataniif ibsan kan yaada isaanii waliin dhahe akka ta'e dubbatan hoogganichi FBI duraanii kun. itti fufuudhaanis pireezidaantichi ana qaaneessu ana caalaammoo dhaabbata ana hoogganu qaaneessuu filatan jedhanii jiru.
And although the law required no reason at all to fire an FBI director,
seerii waan daayirektar fbi hujii irra gussaniif gaafatu jiraachuu baatullee bulchiinsi kunin anaa fi ana caala immoo fbi maqa balleessuutti dabre akkana jedhe dhaabii kunin waan gargar harca'e bulchiinsi dansa hin qabu dhaabilleen abdii sirraa hin qabu jedhe tunin dhargu gurdo hojjettootii fbi waan akkana kan dhaga'uu fi uummata ameerikaallee akkan itti muuni waan gara nam nyaataatii dhiifam gaafadha dhaab guddaa sun akkuma maqaa isaa guddisuuf halkanii guyyaa hojjechaa ba'e.
Ari'atama isaaniitiif dhimma raashaa kan FBI qorataa jiru kanuma pireezidaantichi ofii dubbataniin fudhachuu barbaada jechuudhaan dubbatan waa'ee raashaa ilaalchise waan haala pireezidaanticharraa hubatan ennaa dhugaa ba'anis akkana jedhanii turan koomeen.
I interpret that as he was frustrated that the Russia investigation was Hinyalee muddaamse maan jennaani qorannoon raashaa tunin saatii fi humna hedduu irraa fixxe tunin ammoo waajjira mootummaa gugurdaa fuuse'a ammoo akka inni hujii dhibii hin hojjanne tolchite qorannoon tun hafuu fi isumaayyuu akka dhiisanii fi qoratan ufi dhiisee isuma akkana qoratan tolchuu fedhe.
Tiraamp baatee amajjii keessa eega taayitaa qabatanii booda jala deemtummaa yookaan immoo kan ajajame fudhachuu akka barbaadu jala buutummaa akka eegu yookaan immoo ajaja nama fudhatu akka eegu itti dubbachuu isaaniillee dubbatanii jiran koomeen waa'ee gorsaa nageegumsaa biyyoolessaa duraan ari'atamanii turanii waa'ee maayikil filin qorannaa geggeessamu akka dhaabu pireezidaantichi isaan gaafachuu isaanis dubbatanii jiran.
Biriiteen ardhaa miseensota mana marii filachaa oolte. Filannoo tana muummee ministeera biyyi sunii Tereesaa Meeyitti ebile dabre keessa karaa waldaa Awurooppaa keessa bahaniin qajeelfachuu fi akka filannoon dursite taatu gaafate. Abbaan mo'ate borum ganam himama barcuma dhibbi jaha fi shantama irratti namni wal dorgomu oduun duubatti deebiin. Biriiteen gamkaaniin nama dhiyoo tana biyyisii keessatti nam fixe barbaadachuu jirti. Kalee galgala illee nam sadii shakkiin qabdee qorachuu jirti. Nami dhiiraa sadeen qaban kun jargan soddomaa keessa jiru. Taatullee jara kana yoo isaan jara billaa fi makiinaan riqaa fi magaala booroo keessatti nam fixe keessa jiraachuu isaaniitiin shakkan malee wanti mirkana diidessanii amma dubbatan hin jirtu. Gaafasitti nam saddeet fixanii shantama caala mammadeessan. Ijjeechaa namitti barbaaduu jiran tana ICCtti itti gaafatan fudhate nama jareen waliin hojjetammoo barbaaduu jiran. Jara kana waan gaafas isaaniin keessumattuyyuu jari kun ICC'n jechuun nama gaafas viidiyoo nama gaafas dhumasuun viidiyoo waraabaniitiin yoo isaan lafa dhumataniitiin lafciisan agarsiisaa turan. Waraana ISIS akka waajjirii mirga nama tokkummaa mootummootaa jedhutti Iraaq magaalaa Mosul keessa ba'uu fi nama nagaa dhibba lamaaf soddomii tokko fixee baqate. Jari kun caamsaa 26 haga waxabajjii sadii jidduutti nama ganga'u kana ollaa Alshifa jedhan keessatti fixe nama waraana baqatee yaa'u kan fixe jari kun. Tan maleellee waajjiri kun nama nagaa ka xuyyurii ISISiin haadhuuf ba'an jidduutti fixe nama 58 illee waan isaan fixe qorachuu jira. ISIS waraanii Iraaq keessatti seer shariyaatiin biyyi bulchuuf loluu jiru Iraaqillee qarqaarsitti argattee jar kana biyya baafachuu jirti. Akka ministeerri Basaas Iraanii jedhutti namni dhiiraa shanan kalee paarlaamaa fi awwaal pirezidaantii Iraan ka dure Ayatollah Rohaala Khomeini keessatti nam fixe miilota ISISti. Warri kun akka jecha ministeera kanaatti duralleen ISIS keessa keessumattuyyuu Mosul Iraaq, Raqaa, Siiriyaa fi laf gargaraa keessatti nama lolaa ture lolaa baay'eetiin ganna dabre biyya dachee. Lolkaleellee irratti nam kudhanii torba caalfixanii afurtama caalammoo mammadeessan jari kun qawwee fi waan gargaraatiin bombiillee guurrate nam fixe dameen milishoota islaamummaa amaaq jedhan viidiyoo sekondii 24 qabu kan nama irratti fixan agarsiisaa turan. Pirezidaantiin Ameerikaa seera addunyaan jijjiirama qilleensaatiin wallaanuu fi waan gargaraa irratti hojjechuuf waliigalte keessa Ameerikaa baasullee godinaa fi magaalotii Ameerikaa hedduun ajaji Tiraamp kan didaniitiin seeri jijjiiraam qilleensaa addunyaan wayyeessuuf baafatteen ittiin hojjechuu jiranii beeksifatan. Godinaa fi magaalii Ameerikaa uf danda'anii seeruu fi kan mootummaa federaalaa irraa hin fudhanne ittiin buluu fi ittiin hojjechuu jiran hedduu biyyooti addunyaa dhibbi tokkoof sagaltamii shan ta'anii jijjiiraam qilleensaa ka hammaachaa deemuu jiru kanaaf fala barbaaduu fi akbar kum lamaaf digdamii shanii keessatti qilleensa oowwa deemu yookaan ammoo qilleensa hammaachaa deemu harka digdamii jahatiif akka harka digdamii saddeetiitiin gadi xiqqeessuuf walii galan. Maayinaamaar xiyyuurri geejjibaa siikaa kaalee nama dhibbi tokkoof dhibbi lama dhibbi tokkoof digdamii lama fa'aateetiin lafa dhaban kan barbaadachuu jirti. Arda caccabe xiyyuuraatiif reeffi nama caccabe xiyyuura sun ta'uun oolu jedhan keessatti argani. Jari kunin maatii namii isaanii waraana keessa jiru. Reeffi kunin ka'eennamma akka ta'u baatullee hawwanii fi ijoolleen keessa jiraachuu isaanii himanii taamcaqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mani murtii waraana kaameruun itti gaafatamtoota hawaasaa lama kaarmaan duratti muddee dabarte keessa uummata ficcisiistanii jedhaniitiin qaban akka hidhaa baasan gaafatanii jari kun uummata wal ficcisiisanii jedhaniitiin himatanii uummati ammoo akka jari kun manidhaatii yaa'uuf gaafachuu jira oduu yaa'uundee arganne jira mooyikii edweenitti erge tujube.
Hospitaala Baaptistii kan Minbiingoo jedhamuuf kaameruun kaaba gama dhiyaa keessatti argamu keessatti kan akka hamaatti miidhaan irra ga'e shamarree umriin waggaa 17 shaateelee anyeeree gaafachuuf uummanni dhibbaan lakkaa'amu wal ga'us calliinsaan guutamee jira. Haleellaa hamaan billaan rukutamuu kun kan irra ga'e shaateeleen waxabajjii shan innaa ta'u hiriyoota ishee lama waliin gara mana barnootaa deemaa turte. Kanneen haleellaa sana dhaqqabsiisan adda hin baafamin jiru. wal'aansa baqaqsanii hodhuu kan geggeessaniif Dr. Jim Brown garuu oduu gaarii qabu.
Miidhaa dhaqqaberraa madaa dhaqqabe dhiquu barbaachisa. Ribuun suphamuu barbaadus ni jira. Lafeen hagi tokkollee baqaqee jira. Wal'aanamuu qaba. Haala gaariirra jirti.
Anyeereen kan irratti fuulleeffatameef naannolee afaan Ingiliffaa dubbatan kutaa Kaameeruun lama keessatti hojii dhaabinsi geggeessamee innaa jirutti mana barnootaa dhaquu dhaabuu waan diddeef jedhamee amanama. Mootummaan akka jedhetti kanneen hookkara hojii dhaabuu geggeessan hookkara sana ilaalchisee namoonni hidhaman haal duree tokko malee akka hiikaman gaaffii isaan dhiyeessan gara hookkaraatti jijjiirame. Hoogganoonni mormii kanaa hedduun baqarra yookaan dhokatanii waan jiraniif yaada akka kennaniif raadiyoo sagalee ameerikaa yaaliin godhe milkoofne aangawoonnis biilsaalee mootummaaf lafa gabaa naannolee afaan ingiliffaa dubbatan irratti balaa ibiddaa dhaqqabe balaaleffatanii jiran mormiin hojii dhaabinsaa sun kan jalqabame baatii sadaasaa keessa yoo ta'u lammiiwwan afaan ingiliffaa dubbatan akka jedhanitti biyya afaan adda addaa keessa jiru kana keessatti moggaatti qoodamnee jechuudhaan ennaasaan jijjiiramne akka jiraatu gaafatanitti.
Oduun ammaaf qabu tanuma.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa ka dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. filannoo biyyoolessaa muummittiin ministeeraa biriteen tereesaa meey baatee ebla dabree atattamaan waamaniif uummanni biriteen arraba'ee sagalee kennaa jira waa'ee biriteen gamtaa awurooppaa keessaa ba'u irratti yeroo biraasels keessatti mariin geggeessamutti bakka bu'iinsa cimaa qabatanii deemuu ka fedhan ta'uu dubbatan tereesaa meey garuu leebar paartii irraa mormituun isaanii waan itti dhiyaataa jiraniif sagalee wayyabaan injifachuu isaanii shakkii keessa galchee jira. gabaasaa henry reejwol tujubeetu dhiyeessa.
tareesaa mee innaa bakka gabaa landan daawwatanitti deeggartoota mormitootaan mormiin irratti dhiyaate duula filannoo cimaa ta'eef yeroo rakkisaadha haleellaaleen sadii baatii lama keessatti erga raawwatamee booda tareesaa mee dhimma kana ajandaa kanneen safuutti cichanii isa olaanaa godhanii jiru. yoo seerri mirga namaa keenyaa kana akka hin goone nu ittisa ta'e jijjiirree gochuu qabnaa jedhan yaadi isaan dhiyeessan kun hoogganaa garee mormituu kan leebar paartii jarmee koorbiin bira qeeqa dhaqqabsiise. malli ittiin ati balaa dimookiraasii irra ga'uu malu dhaabsiftuu dimookiraasii gad xiqqeessuudhaan miti balaa sana dura dhaabbachuudhaani. sana jechuun poolisii keenyaaf tajaajila naga eegumsaa keenyaaf sirriitti maallaqaan deggeruudhaanii jedhan yaadi uummataa paartiin kanneen safuutti cichanii akka injifatu mul'isa guyyoota dhiyoo as garuu qabxii walitti dhiyeenyaan qabuun dorgomaa jiran. kan deevid kaameroon kan bara 2015 gadi yoo ta'an ta'e akka injifatamanitti fudhatama. jarmii koorbiin kan namoonni hedduun yaadanii ol gaarii ta'anii argamaniiru jedhan kana kan dubbatan piroofeesara dhimma poolitikaa mana barnootaa ikoonomiksii kalandanirraati koorbiin carraa gaarii argachuuf deggertoonni baay'inaan ba'anii sagalee kennuufii qabu tajaajilli isaan uummataaf kennan duruu deggersa guddaa argatee jira naga eegumsa biyyoolessaa irratti garuu dhimmi isaanii gaaffii keessa galeera. toora sadaffaa irratti dorgomaa ka jiran dimokiraatota yaada madaalawaa qaban kanneen biriteen gamtaa awurooppaa keessaa ba'u mormani xiinxaltoonni akka jedhanitti biyyattiin garuu fuula duratti tarkaanfataa jirti paartiin walabummaa uk falmu amma dhabamee jira biriteen gamtaa awurooppaa keessaa ba'uuf murteeffachuu waliin kanneen paartii kanaa sagalee kennan hedduun gara paartii warra safuutti cichaniitti goraniiru. tareesaa mee akka jedhanitti marii waa'ee biriteen keessaa ba'uu irratti dhiibbaa gochuuf sagalee olaanaa argachuu akka qaban dubbatan gulaalaa maxxansaa politiks hoom daat kaam jedhu irraa keevin skoofiild akkas jedhu. gara marii guddaa marii mootummaan biriteen inni kamiyyuu yeroo dheeraa keessatti tarii erga waraana addunyaa lammataatii qabee irratti hirmaatee hin beekne guddaatu eeggataa jedhan yaadi uummataa akka mul'isutti kanneen safuutti cichan injifachuun deeggarsa walabummaa iskootlaandiif jiru cimsuu mala biriteen gamtaa awurooppaa keessaa ba'uutti taansuudhaan paartiin warra iskootlaand iskootish naashinaal paartii ka jedhu yuukeetti adda ba'uuf rifarandamiin lammataa akka geggeeffamu gaafataa jira uummati iskootlaand hedduun garuu. bara 2014 murteeffatan waan ta'eef battala rifarandamii geggeessuun fedhan shororkeessummaa biriteen gamtaa awurooppaa keessaa ba'uuf rakkooleen jiran garuu yaaddessaa ta'aniiru.
amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 ta'ee jira waashingtan diisiitti immoo waareerra daqiiqaa. Sa'a tokkoof daqiiqaa 45 dabree jira. Tokkoof daqiiqaa 45 jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti ce'uu keenya dura wallee Hacaaluu Hundeessaa kanan sinafeeraa ittiin bohaara.
Maaltu booresse taliila kanaa maaltu booresse taliila kanaa lubbuu akka tasaa ba'atu ama biyyoo nyaatu seenaan sirraan ba'atu maaltu lammiif koodeessaa ganaa maaltu lammiif koodeessaa ganaa.
Hinganuu dhideera anuu lammii gaaddisa ofii maali ganuu Hinganuu dhideera anuu hiriyaa gaaddisa ofii maali ganuu hinganuu jedheera anuu lammii gaaddisa ofii maali ganuu daalachoo goojee olee galaa ulaatti gaangee hidhatanii hidhini.
inni dhatanii ni dhini
Hidhanii maa hidhattere hiriyyee kooyaa hakoodee gara hundatti waa'ee ni matanii ni nini inni matanii ni dhini inni manii maa himattere hiriyyaan dhara garaasi bara mataasi maraa dhuuf kadhu gara
garaasi bara dhakki mataasi bara dhofkadhu gara ofee baadara garaasi bara mataasi bara dhofkadhu gara hiriyyaan dhara garaasi bara dhakki mataasi bara dhofkadhu gara.
nan deemaa jettus deemii fagaadhu malkaas luba faana bu'u bu'an oolan. roorroo nammaattus didi jabaadhu garaan abbaa faana duuti du'an oolanii eegan oolee duutiin oolee eegan oolee duutiin oolee hulluu jala malkaa yaa'atu malkaa yaa'atu maaltu booresse taliila kanaa maaltu booresse taliila kanaa lubbuu akka tasaa ba'atu ama biyyoo nyaatu seenaan sirraan ba'atu maaltu lammiif koodeessaa ganaa maaltu lammiif koodeessaa ganaa Hinganuu dhideera anuu lammii gaaddisa ofii maaliif ganuu hinganuu jedheera anuu hiriyaa gaaddisa ofii maaliif ganuu hinganuu jedheera anuu lammii gaaddisa ofii maaliif ganuu yoo garaan aaree si laalatee laalatus garaan hidhanii hidhadhu.
ni hidhatanii hidhadhu hidhatumaan hidhanneere yoo alagaan sitti dhaadate laggee ofitti ni himatanii himadhu ni himatanii himadhu ni himatumaan himanneere hiriyyaan dhara garaasi bara mataasi bara dhofkadhu gara
garaasi bara lakki mataasi bara dhofkadhu gara ofee gaadara garaasi bara mataasi bara dhofkadhu gara hiriyyaan dhara garaasi bara lakki mataasi bara dhofkadhu gara.
Hacaaluu Hundeessaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsadha dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Dhukkubni gifiraa yookaan shifeen as Yuunaayitid Isteets keessatti rakkoo uumaa akka jiru gaafa dubbatamaa jira. Kana ta'uunsaa namoonni tallaalirraa gifiraa ijoollee isaanii tallaalsisuu waan dhiisaniif jedhu ogeessonni fayyaa. Tallaaliin farra gifiraa dhukkuba biraa ootizim jedhamu ijoolleetti fida yaada jedhurraa ka'uudhaan akka didaa jiran illee ibsamee jira. Maraafuu ogeessa addaa kan dhukkuba ijoollee kataan Dr. Tolawaa Qajeelaa waa'ee dhukkuba gifiraa ibsa ammaan dura nuuf kennanii turan dhiyeessinaa jaallanneetu haasofsiisee ture. Kunooti.
Dhukkubni gifiraa yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin dhukkubni measles jennu kun dhukkuba daddarboo vaayirasiidhaan dhufan keessaa tokko.
vaayirasiin dhukkuba miizilsii yookaan gifiraa fidu immoo miizilsii jedhama ufumasaatiyyuu. Kanaafuu vaayirasiidhaan dhufaa jechuudha. Keessumaayyuu immoo ijoollee daa'imman irratti heddummata.
Asirratti Dooktar Tolawaaq vaayirasiin darba gaafa jennu hafuura moo harkaan wal tuquudha moo akkamidha?
Vaayirasiin kun diroopileet jedhama. Qilleensa keessaa kufa'uudhaan isa ta'uu yookaan immoo sekreeshinii funyaan keessaa yookaan afaan keessaa ba'uun qilleensa keessa nama biraarraa nama tokkotti darba jechuudha.
Maaliif ijoollee irratti yookiin daa'imman irratti baay'ata gifirri?
Baay'inaan ijoollee qabaa yeroo jennu dandamachuu waan hin dandeenyeef immiiniitii isa jennu sana waan isaan hanqatuuf jechuudha.
Nama guddaa qabuu hin danda'a?
Nama guddaallee qabuu danda'a garuu dandamachuu danda'u isaan.
Mallattoo dhukkubi kun agarsiisu maalidha?
Dhukkubni kun nama dhukkuba sana qaburraa nama biraatti erga darbee booddee torban tokko akkas guyyaa kudhan fudhachuu danda'a mallattoo agarsiisuuf. Mallattooleen kun immoo fakkeenyaaf gubaa qaamaa qabaachuu, kufaasisuu, furrii faa qabaachuu, ijji isaanii diimachuu akkas akkasiin jalqaba. Itti fufee immoo qaama isaanii irratti shiffee ba'uu, shiffeen kunis immoo diddiimatee fuula isaaniif morma isaanii irraa jalqabee gara qaama isaanii biraatti babal'achuudhaan dhumarratti immoo sosolloqeellee irraa ka'a jechuudha.
Dhukkuba gifiraa lubbuudhaaf hin sodaachisaa?
Eeyyee amma du'aatti illee ga'uu waan danda'udha. Dhukkubni kun keessumaayyuu kan inni himu ijoollee hanqina nyaataa qaban ijoollee dhukkuba dandamachuu hin dandeenye fakkeenyaaf ijoollee HIV eedsii faa qaban kanarratti akkasumas immoo ijoollee waggaa tokko gadiirti baay'ee cimuu danda'a du'aan illee ga'uu danda'a jechuudha.
Amma fakkeenyaaf mucaan tokko yoo mana tokko keessaa qabame maatiitti daddabarsuuf carraan jira.
Mucaan tokko mana tokko keessaa yeroo qabamu namoonni mana sana keessa jiraatan kan itti dhiyaatanii mucaa sana wajjin jiraatan harki baay'een illee qabamuu danda'u yoo dandamachuu hin danda'an ta'e. immiinitii hin qaban taanaan yookaan kan dura dhukkuba kanaan qabamanii yookaan immoo talaallii fudhatanii beekan taanaan harki sagaltamni illee qabamuu danda'a jechuudha.
Kanaaf maal godhuun namarra jira?
Egaa sadarkaa hospitaalaatti yeroo dhufan akka nama biraatti ijoollee biraatti hin daddabarreef kan nuyi goonu mucaa sana aisoleet gochuu yookaan immoo iddoo kophaatti tajaajilu jechuudha. Akkuma kana manatti illee ijoollee biraatii wajjin akka sekreeshiniin isaanii yookaan qufaanii walitti hin daddabarsine walirraa ittisuun hin danda'ama jechuudha.
Sekreeshinii yeroo jettanii jiidha funyaan isaaniif afaan isaanii keessaa ba'uu jechuudha.
Eeyyee akkana.
Fakkeenyaaf daa'imi tokko takka gifira eega qabame booda carraan deebi'ee lammata qabamuu jiraa?
Qabamuu hin danda'u al takkaa dhukkubsatee yookaan qabameera taanaan umurii isaa guutuu deebi'ee hin qabamu.
Egaa durna yaadadha biyyatti nama gifira qabee akaayii xaaxessaa faa xaaxessanii itti facaasu waan akkas akkasii jira. Isin akka ogeessa fayyaatti garuu maal gorsitu nama dhukkuba gifiraan qabame?
Egaa inni akkuma aadaatti baratame godhan iyyuu malee dhukkuba kana ittisuu hin danda'u yookaan immoo nama tokkorraa nama biraatti dabarsuu hin dhorku. amma danda'ametti namni tokko yoo dhukkubsateera ta'e mana yaalaatti geessanii ogeessa yaalaa argisiisuun baay'ee gaariidha. Kanarraa kan hafe immoo dursaan dursanii dhorkuudhaaf illee talaallii talaalchisuun baay'ee barbaachisa.
Talaallii umrii isa kamitti fudhatu ijoolleen dhukkuba gifiraaf?
Dhukkuba gifiraa egaa akka ruutiin immunaayizeeshin inni jedhamu ijoollee waggaa tokko gadi talaallii fudhachuu qabu. Talaallii hundumaayyuu waggaa tokko gaditti ni fixu akka biyya keenyaatti. Kan gifiraa yookaan miizilsii umurii ji'a sagal irratti kennama. Umurii sana irratti kennisiisuufii qabu. Yeroo akkasii baay'inaan talaalliin biyya keessaa geggeeffamullee kennuufii danda'u garuu amma umurii kudha shaniitti iyyuu waggaa kudha shaniitti iyyuu kennuufiin hin danda'ama jechuudha wanna isa dhorkuun qabu.
Fakkeenyaaf gaa wanti kun dhukkuboota namarraa namatti daddarban warra jedhaman keessaa tokkodha. naannoo tokkotti bifa weeraraan yoo ka'e dhukkubi kun ogeessonni akkamittiin keessummeessuu dandeessu.
Haala weeraraatiin yoo ka'e itti bobba'uun baay'ee barbaachisa. Ijoolleen isaan qabaman gargaarsa isaan kennamuufiin irra jirutu jira. Dhukkubni gifiraa komplikeeshinii adda addaallee fidee ijoollee du'aan ga'uu waan danda'uuf warroota qabaman kana fakkeenyaaf vaayitamiin A sapplimentii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Du'a baay'ee hambisuudhaan baay'ee gargaara. Harka shantamaa xiqqeessuu danda'a jechuudha dhibba keessa. Ijoolleen gifiraan qabaman kun immoo garaa kaasaafaallee waan qabaachuu danda'aniif wanna akka fluudii waan dhugan kennuufidhaan nyaataan gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Gubaa qaamaallee waan qabaniif gubaan qaamaa isaanii immoo amma digirii seentigireedii afurtamaatti illee ol ka'uu waan danda'aa fi qorichoolee isa xiqqeessan illee kennuufiin baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa kan hafe immoo fakkeenyaaf nimooniyaa fa'aa qabaachuu danda'u yookaan immoo gurri isaanii mala'uu danda'a. Kanaafuu antiibaayotikiin illee barbaachisaa ta'uu danda'a. Kana kanaa fi ogeessi yaalaa kana kana gochuudhaan hin gargaara jechuudha.
Karaa gama maatiinoo maatiin maal godhuu qabu jettu mucaa dhukkubsateef.
Maatiin egaa wanni isaan godhuu qaban wanni guddaan dhukkubeera taanaan gara mana yaalaatti geessuun barbaachisaadhuma ta'a. Manatti hafanii gargaaramuu qaban akkan hafne jechuudha.
Waan kun qulqullina yookaan parsanaalaayijiin yookiin qulqullina naannoo saaniteeshin kan jennu wajjin hidhata qabaa?
kun saniteeshinii wajjiniin walittiin dhufu infekshiniin kun baay'ee dhorkuun hin danda'ama wanni guddaan tokko wanni godhamuu qabu talaalliin kennuufiin baay'ee hambisa dhukkuba kana kanaafuu ijoollee talaalsisuu danda'uun keessumaayyuu umurii waggaa tokko gadiitti talaalsisuun yoo inni hafes immoo yeroo supplementary immunization kan jedhamu yeroo baay'inaan namoota yaasanillee talaalchisanii akka talaalaman baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa kan hafe immoo yoo dhukkubee mana yaalaatti geessanii tajaajila argachuu qabu jechuudha. Talaalliin baay'ee dhukkuba kana hambisuudhaan yookaan hir'isuudhaan yookaan amma balleessuutti illee waan adeemamaa jiruu fi talaallii kanarratti maatiinis namoonni hundumtuu dhimmisaa isaa ilaallatu. mootummaas haa ta'uu warra miti mootummaa bukkee dhaabbachuun barbaachisaadha deeyyaadha.
Dooktar Tolawaa Qajeelaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
hajilan qophiiteen fixatu jirra mee mataa oduu irra deebi'eetiin isinitti hima na hajajamina qarqaarii jedheetiin waan miilota isaatii fi raashiyaan himatan kanallee narraa dhiisii jedheetiin na gaafatee jedheetiin waan pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp isaan jedhe koree seneetii ameerikaatti jeems koomee daayirektarii fbi biiroo federaalaa ka qorannoo jechuun jidabru keessa hujii irra gussan tanaaf jedheetiin marroo ja bilbilaan marroo sadi ammoo kophaatti yaameetiin waan akkana na gaafatee jechuun dubbata koomeen. senetiin ameerikaalleen tan caqasee waan jedhuuf deemuu jira. Biriteen hardhaa miseensman marii filachaa oolti filannoo tana muummee ministeera biyyi sunii Tereesaa Meetti ebili dabru keessa akka waldaa Awurooppaa keessa ba'uu dandahaniin karaa qaqqajeelfachuu fi filannoon akka taate gaafate filannoo tan irratti nama dhibbi jahaa fi shantamaa yookaan miseensotman marii dhibbi jahaa fi shantamaa filachuuf deeman. Biriteen nam dhiyoo tana biyyisii keessatti nam fixe barbaaduma jirti kalee galgalallee nam sadi tanaan shakkan qabaniitiin qorachuu jiran namii dhiiraa sadeen qaban kunin jarganni soddomaa keessa jiru taatullee jar dhiyoo tan billaa fi makiinaan riqaa fi magaala booroo keessatti nam fixe keessa jiraachuu hin shakkine waamtaatee fuyyuu qorachuutti jiran. Waraanni ISIS akka waajjirri mirga nama tokkummaa mootummootaa jedhutti Iraaq magaalaa Mosul keessaa baqachuu fi nama nagaa dhibba lamaaf soddomii tokko fixe jarri kun ni caamsaa digdamii jahaati hagaa waxabajjii sadii barum kana jechuun barkum lamaaf kudhanii jaha keessa jidduu tana keessatti nam fixe ollaa Alshifaa jedhan keessatti akka nama baase. Akka ministeerii basaasa Iraanii jedhutti namni dhiiraa shanan kalee paarlaamaa fi awwaal pirezidaantii Iraan kadurii Ayatolaa Rulaanii Komeenii keessatti nam fixe miilota ISIS'ti. Jarii kunin akka jecha ministeera kanaatti duraanillee waraana ISIS keessa Mosul Iraaq Siiriyaa Siiriyaa Iraaqaa fi laf gargaraa keessatti nam lola baay'ee mataan oduu kanuma.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kan meetir baandii 1922 irratti dabarsaa turre kanumaan raawwannaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa boru walitti deebina nagaatti bula.